my people how na day hope say na day okay my name na emily the radio wey no get battery i don't carry another health matter gist to come tori with you today will make you for fit know one or two about am hmm common injury when they happen for working place na im carry come today working place injury eh just like the name and eh, na injury or sickness when fit happen while person day in working place and even though say it e dey common e fit dey dangerous most times eh, the type of job when person dey do go fit determine how bad the injury or sickness when dey worry am go be for example person when dey work for place when they dey handle chemical or those ones when dey work with heavy equipment dem dey likely to get injury pass those ones when dey work for office wetin dey cause working place injury one of the things wey fit cause working place injury na um equipment wey no good or wey no even dey enough imagine construction construction worker now wey fall from high place because of um, say the ladder break hmm? um, this person so fit get broken bones e fit get internal injuries e fit even paralyse or e fit even die depending on how far eh, e dey from ground level also health workers wey no get access to um, personal protective equipment wey dem dey call ppe all those ones they at risk to contract um, infectious disease another thing eh, wey fit cause working place eh, injury a poor workplace policy They not get in a better policy eh, about how to keep the environment clean and how to keep their environment arranged you go see many many things many many equipment go dey scattered all over the place another one na stress people when they when no dey sleep well or when they dey tired they get less concentration and eh they fit be po ten tial victims eh, of working place injury that na why workers eh, suppose to dey take breaks and they suppose to avoid to overwork themselves stress na major cause of occupational hazard for the whole world globally types of working place injuries and how to avoid them hmm make i give you common workplace injuries o oh. trip and fall na one this one na the most common workplace injury e dey occur due to maybe accidental spill maybe dem put water for ground and no more palm or equipment wey no good or even say the person no even wear the kind uh, footwear wey the person suppose wear all these floor swell dem suppose dey dry at all the time and uh, mop and things to take clean the floor in case water uh, speed for the flowering suppose dey available even though sef all equipment suppose dey properly check before dem use am and workers suppose use the right uh, footwear every time when dem dey working place. Another one na bonds. <clears throat> Workers need to dey well trained on wetin uh, wetin dem need to do if fire uh, incident happen. This one, the ones when dey even dey handle hot oil and when dey work for kitchen, dem need extra precautions regular maintenance, eh, regular electrical maintenance, ten ance suppose dey to prevent electrical spark eh, and fire outbreak. For those when they handle chemicals, proper um, protective equipment suppose they used and necessary procedures suppose they followed to prevent accidental spills. Accidents another one. Drivers need to take necessary driving precautions like make they not drive under the influence of alcohol, make they not drive under and make they use seat belts when they drive and make they avoid distraction to prevent prevent accidents and life-threatening injuries. Another one now workplace violence. Um, fight or conflict between the employees um, they feel lead to serious injury to avoid this one make violence they prohibited make them tell them say ah nobody must fight nobody must um, break anything if not, in fact if not the quarrel make una carry come comot for inside office make una no quarrel for inside office wetin you go come do or waiting, uh, um, wetin you go do if injury happen for working place you you they work for company now injury can happen for working place What you need to do call emergency line o immediately call emergency line or visit an occupational health team as soon as possible stay away from work if necessary until you don receive uh, proper treatment and you don recover from the injury make uh, dem put policies and procedures make and these policies and procedures so make they review them to prevent that injury wey happen make e no happen again make dem ensure safe return to work and necessary compensation for di pipo wey dey injured. okay my people the radio without battery don tell you <clears throat> all the things wey you need to know about common injury wey fit happen for working place no forget say na critical health na dey send me this message o oh. critical health go just call me say radio wey no get battery our people no know this health matter to we carry am go tanda for their domot and good girl when i be me sef i go bring am come tanda put for una domot make una for fit know one or two. To know more about a uh, eh, any injury when it happen for working place visit our website www.cuticalhealth.com we tanda gidigba for there we get answers to your question If you follow us for social media all you need to do now search at cuticle health till you hear my voice next time till i come your way next time till i bring another ogbonge health matter to we come that for your remote my name na emu and na cuticle health They send me this message.